wa mbere dukomereze ku butumwa bwa mugisha gaspari uri mu karere ka Rongi we yagize ati ku bana njye nzabana n'ufite ubushobozi kuko urukundo rurakura icyo cyari igitekerezo cya mugisha naho muringa Stephanie yagize ati ngenda cyari ingaragu ariko mu byo zagenderaho mpitamo tuzabana nzahitamo uwo nakunze kuruta ubutunzi afite kandi buriya bajya bavuga ngo urukundo ntirushira ariko ubutunzi burashira dusoza ubutumwa bwa none tubuhinire ku bwa karekezi augustin uherereye mu mujyi wa kigali mu gasyata aho yagize ati njye ndubatse ariko igihe tugezemo ndumva umuntu agiye guhitamo wazabana yashingira ku butunzi kugira ngo bazabashe kwibeshaho mu buryo bw'ubushobozi reka nshimire mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu mwabanye na ruwikiza christela
turagana ku musozo w'ikiganiro ejo cyo kuri iki cyumweru ariko ntitwasoza tutabibukije ko twaganiriye kuko kutanyurwa n'ibyo umuntu afite bishobora gutuma yifuza kubaho ku kantu kabayeho nyamara batanganye ubushobozi ese wowe udukurikiye kandi twabanye muri iki kiganiro ubona kuba umuntu atanyurwa n'ibyo afite bishobora guterwa n'iki ese mubona ari izihe ngaruka byamugiraho ibitekerezo byanyu ingero zabo muzi byabayeho ndetse n'inyunganizi kuri iyi ngingo mushobora kubitwohereza mu butumwa bugufi kuri iyi nimero zeru karindwi umunani kane cumi na kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri
reka dusoze ikiganiro dushimira cyane mwese twabanye kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza nari kirisipe mizero kuri mikoro mu gihe roje niyigena ariwe wari uhagarariye iki kiganiro ikiganiro ejo tuzasubira ubutaha mukomeze kunyurwa no kuryoherwa n'ibiganiro mugezwaho na radiyo ijwi rya amerika bayi tubashimiye bagenzi bacu bo mu rwanda badushikirije ikiganiro ejo umwanya ukurikira n'uw'ikiganiro dusangire ijambo mwumva iminsi yose kwa mungu nk'ayamango
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ibigo bitandukanye by'ubushakashatsi hirya no hino ku isi ndetse n'imbere mu gihugu mu rwanda byagarutse mu minsi mike ishize ku kibazo cy'uruzuba amapfa n'inzara mu karere ka afurika y'uburasirazuba mu rwanda no mu burundi naho iki kibazo twakigarutseho kenshi mu biganiro byacu ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri kigali mu rwanda
urakoze cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya muri dusangire ijambo nk'uko wari umaze kubibwira abadukurikiye dusangira ijambo y'uyu munsi irakomeza kwibanda koko ku kibazo cy'inzara amapfa n'uruzuba byibasiye akarere k'iburasirazuba ka afurika n'u rwanda rurimo navuze byinshi rero uyu munsi reka tugume koko kuri raporo nzaramba iherutse gutangazwa n'umuryango utagengwa na leta ukorera i Londres mu bwongereza muri uyu mwanya rero reka mbasubize ijambo wowe Etienne karekezi uganire n'umwe mu bateguye cyangwa se bayoboye iyo raporo aratangira yibwira abakurikiye ijwi ry'amerika murakoze kuntumira kandi ndashimira n'abari kutwumva bose ngewe nitwa mugenzi rene nkaba ndi mu muryango utagira aho ubogamiye witwa global campaign for rwanda human right mu magambo make n'umuryango uharanira uburenganzira bw'abanyarwanda ndabasuje cyane kandi ikaze mu kiganiro cyacu bwana rene mugenzi murakomeye turakomeye namwe murakomeye natwe turakomeye hano i washingitoni mwatangaje muri uku kwezi hashize iminsi mike cyane tubonye iyi raporo yanyu mwise nzaramba muri make cyane iyi raporo igamije iki iribanda ku ki iyi raporo igamije kwereka amahanga n'imiryango cyane cyane ifasha ibabwira uti mu rwanda hari inzara ikomeye inzara itarigeze ivugwa nk'uko imeze turagira ngo bamenye icyo kibazo gihari batabare abanyarwanda inzara iri kwica benshi cyane cyane cyane mu karere k'uburasirazuba no mu majyepfo y'u rwanda iri zina nzaramba ni izina rimaze igihe rivugwa mu rwanda mu bice bitandukanye by'igihugu kubera uruzuba rwibasiye uturere tumwe na tumwe muri raporo yanyu muravugamo cyane cyane uturere tw'intara y'uburasirazuba navugamo ndebye raporo yanyu eh, muravugamo akarere ka rwamagana cyane cyane nyagatare bugesera kayonza kirehe ndetse n'uturere twa nyanza na gisagara eh, mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda kuki utu turere Bo, utwo turere nitwo twabashije twabashije kubona tu- tuzahaje kuruta kuruta ibindi cyangwa twabashije kuvugana n'abaturage baho cyangwa abantu bahatuye ubu ngubu bahunze inzara bakaba baragiye mu tundi duce tw'u rwanda cyangwa abenshi bandi bagiye hanze y'igihugu Urwo- ubwo ntabwo ari ukuvuga ko ari utwo turere du- twonyine du- dufite inzara ariko nitwo twebwe twabashije kubona twazahajwe kuruta utundi mu buhe buryo mu buryo bw'ibiryo abantu bafite uburyo abantu benshi bashonje cyangwa uburyo bw'abantu benshi bari guhunga bava muri ako gace usanga hari abantu bashonje kuruta abandi cyangwa abantu benshi bari kugenda basuhuka bahava bajya gushakisha ah, amaramuko mu tundi duce tw'u rwanda cyangwa hanze y'igihugu muratanga imibare iremereye cyane y'abantu bashobora kuba barahunze utwo turere mugarukaho muri raporo yanyu iyi mibare yanyu mutanga ishingiye ku ki No, imibare twatanze y- y'abantu bageze ku bihumbi ijana na mirongo itanu ni imibare y'abanyarwanda ah, ubu ngubu ni ikigereranyo kiri hasi ntabwo ari imibare exact ni hafi ibyo bita approximative mu- mu gifaransa ni hafi y'aho ngaho abantu bash- bahunze igihugu kubera izo mpamvu abantu cyane cyane abantu bari muri eh, abantu bari mu bugande niho umubare uwo mubare munini uri eh, w'abantu bangana gutyo iyo mibare yo twayibaze dukurikije imibare itangwa na hayiseri n'indi mibare iri guta itangwa n'ubutegetsi mu butegetsi bwo mu bugande bw'abantu b'umubare w'abanyarwanda bari kugenda binjira mu mezi cumi n'umunani ashize hari amakuru twagiye dutangaza ariko kandi ndumva muri raporo yanatangaje nayo leta y'u rwanda yabigarutse ivuga ko bamwe muri abo bantu tuvuge bagiye bajya hanze y'igihugu bagiyeyo bidaturutse ahanini cyane ku nzara cyangwa se imibereho mibi ahubwo ari ugushaka indi mibereho cyangwa se ubundi buzima hanze y'u rwanda ibyo bintu ni ibintu byakunze kubaho mu mateka y'u rwanda abantu bagiye basuhuka bajya gushaka ubuzima nibyo hanze ariko ntabwo bigeze bagenda ku mubare ungana gutyo mu gihe gitoya mu mezi ageze cumi cumi n'umunani yonyine hakaba hari ibihumbi ijana na mirongo itanu Ibi- iyo iba ari kirize ntabwo iba ari ari uburyo busanzwe ah, abantu baba bajya nuko hari ikibazo gikomeye kiba cyabaye icyo kibazo rero gikomeye twasanze twasanze ari iyo nzara ikomeye nubwo leta y'u rwanda yavuze ko ari inzara ariko uburyo yabivuzeyo yavuze ko mu mwaka ushize batangaza ko hari imiryango ibihumbi bine ishobora kuba ifite icyo kibazo cy'inzara ah, ni ukuvuga nk'abantu ibihumbi magana abiri ariko twasanze ari benshi abanyarwanda ubu ba- barekejwe n'ikibazo cy'inzara bari hafi miliyoni eshatu ah, cyane cyane muri urwo duce twavuze no mu bice by'u rwanda miliyoni eshatu ni umubare mukeya duke- dukeka ariko twabashije kugera ariko bashobora kuba bari hejuru yaho ni benshi cyane kuruta abo leta ah, yatangaje mu mwaka ushize Hano ku ijwi ry'Amerika tumaze igihe dukora ibiganiro n'inkuru zijyanye n'ikibazo cy'uruzuba ndetse n'ibibazo byo kubura ibiribwa byibasiye akarere ka Afurika y'Uburasirazuba n'ahandi ku mugabane wa Afurika ndetse n'ahandi ku isi ariko ahanini bitewe n'imihindagurikire y'ibihe nizo mpamvu ahanini cyane zitangwa ariko mwe hano muri raporo yanyu muribanda cyane ku kibazo cy'u Rwanda n'iki kibazo cy'inzara muvuga ko byatewe ahanini n'ingamba zidafatika z'ubuhinzi leta y'u rwanda yategetse abaturage gukoresha nibyo koko muri kara gace ka- ka- k'uburasirazuba bwa afurika habaye hari ikibazo cy'izuba rye- rita- ri- ryabaye ryinshi kuruta ibindi bice ariko nko mu rwanda urebye cyane cyane mu burasirazuba iryo zuba rya- ri- nabyo kuko rira- rirahari ariko ryaje ri- riza riza ari nko kubasonga ku kibazo cyari gihari gikomeye kuko iyo urebye mu mateka y'u rwanda hari izuba ryigeze ryagiye riba inshuro nyinshi ringana gutyo ariko ntabwo abantu bagize ikibazo kigera aho ngaho ibyo twabashije kubona nubwo izuba ryaje koko rikaza ribahuhura rica ri- rituma ikibazo cyari gihari kiba ah, kibi kurushaho Ah, twasanze hari ikibazo cya cya politike y'ubuhinzi ya leta y'u rwanda eh, cyane cyane nko kubuza abaturage guhinga ibihingwa bitandukanye bakababwira ngo bahinge igihingwa kimwe gusa nk'ibyo bintu byarahabaga igihingwa ki- kitabasha kumera nk'uko byari bisanzwe bu- bugenda ubw'inzara igateka abaturage ariko kera bahingwaga byinshi cyagiraga cyagiraga ikibazo ikindi kikaba ibindi nka bibiri bitatu bikaba bya- bya- byabagoboka ibyo bintu byose rero ntabwo byabashije bya- byabaye ikindi kintu cyabaye ni uko muri kariya gace ni agace karimo ibiyaga byinshi cyane akenshi wasangaga eh, igihe amazuba yabaga babashaga kubera amazi menshi babaga kubasha kuhira no kugira ngo no kugira ngo ibyo batabara ibyo- ibyo i- iyo myaka yabo ibyo bintu byose ntabwo byabaye n'ibikoresho byose byaguzwe na leta eh, mu byatangajwe no muri raporo ya audit general muri do- mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibi bikoresho byose byaguzwe miliyari zigera kuri ebyiri n- n'ibice birindwi biri aho ngaho ntabwo byigeze bikoreshwa No, ibyo byose byose byaje bituma iyo nzara iba mbi imerera n'aba baturage ikindi ni uko n'abo baturage baba- bahingaga babashaga guhinga nk'igihingwa kimwe gusa iyo bajyaga gu- kubigurisha eh, kubera ikibazo cy'ubukungu kiri mu rwanda babonaga amafaranga makeya adashobora gutuma babasha gu- gu- kugura ibindi bihingwa bakeneye urumva ko icyo kibazo cya politiki y'ibihingwa nacyo cyambere nabi ah, abanyarwanda ikindi kintu cyabaye nanone kiri none se utaragera uburyo- kuri se bwana mugenzi icyo kibazo cy'igihingwa kimwe ndumva hari abaturage twigeze cyangwa se bigeze kwitabira gahunda zacu ibiganiro byacu bagatangaza ko guhinga icyo gihingwa kimwe cyane ko hari aho bajya bibumbira mu makoperative byabafashije guteza imbere umusaruro wabo no kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi none mwe muravuga ko atari ko bimeze ntabwo ariko bimeze mu bindi- mu- mu- ibyo- mu- mu byo bindi twavuze mu- mu- mu- mu cyo- mu cyegeranyo ikindi kintu kirimo gikomeye kijyanye n'ibyo ni uburyo bwo kuvuga mu rwanda abanyarwanda abaturage kuvuga kuvuga ukuri bavuga uko babitekereza uko batishimiye na leta niyo mpamvu bitagaragaye nk'abo baturage bavugaga abenshi iyo bari kuvuga cyane nk'iyo bari kuvu- kuvugisha itangazamakuru cyangwa abate- abategetsi ubutegetsi buhari ntabwo bavuga ib- ibyo leta ishaka ko bavuga ntabwo ba- iyo bavugira ku ruhande iyo bavuga bari bonyine nibwo bavuga ikibazo uko kimeze niyo mpamvu abaturage bavuga gutyo ariko i- iyo politike ah, y'igihingwa kimwe abenshi yabateje inzara ikomeye cyane ibasubiza inyuma bingu biba ngombwa ko bamwe bata n'amasambu yabo n'amazu yabo bakagenda bakajya bakajya nko mu bugande aho bashobora kugenda bakaba bahinga eh, ibyo ba- ibishoboye kubatunga cyangwa bagashaka ibyo none se urashaka kutwumvisha ko umuturage kubera ubwo bwoba uvuga ashobora gutangariza itangazamakuru cyangwa se amahanga ko yariye akijuta kandi mu by'ukuri afite inzara birashoboka ibyo bintu nicyo twabashije kubona bira- niko niko mu rwanda byagenze kugeza nk'ubu ngubu nimba hari abantu bageze kuri kuri miliyoni zigere kuri eshatu zi- ziciwe n'inzara bikaba bidatangazwa cyane Eh, na- n'abaturage ngo bahaguruke wenda bagende ba- bajye nko ku butegetsi bavuga bati "Iki- ibihingwa byanyu muduha ntabwo ntabwo bijyanye n'ubutaka bwacu cyangwa bitwica inzara muduhe ibingibi nibyo ubutaka bwacu bushobora ntibagishobora ku- kubivuga bo bahitamo kwigenza nibyo bibaha amahoro bakajya gushaka ubuzima hanze Ni- nicyo kintu kibabaje eh, twabashije kubona muri muri buno bushakashatsi twakoze iyo tw- tuvuganye n'abaturage bari mu nkamba aho ngaho cyangwa bagiye gushakisha imirimo aho ngaho cyane cyane mu bugande n'abo mu rwanda bari umuntu agenda avugisha umwe umwe umwe atari atari muri mu- atari ahantu abategetsi baba babumva ariko hari na za raporo zatangajwe n'imiryango mpuzamahanga ndetse navuga na raporo zatangajwe na banki y'isi yose zigaragaza ko mu rwanda ubukungu bwiyongera kandi ko imibereho y'abaturage igenda itera imbere imera neza mwe murasa nk'aho mubivuguruza noneho izo raporo izo raporo zi- zo- izo raporo zo zirahari ariko uri kureba ko izo raporo zakoze n'izo raporo zo mwari muvuze akenshi zatangazwaga hakurikije imibare yatanzwe na leta y'u rwanda ubwabo ntabwo bagendaga ngo ba- bishakishirize amakuru ariko mu mwaka ushize mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari indi raporo yi- ya global uh, food security index ireba ibibazo by'ibiryo byo mu rwanda nabyo yavugaga ko makumyabiri ku ijana y'abaturage bari mu kibazo cy'inzara gikomeye abandi mirongo ine ku ijana ko bashobora kujya muri icyo kibazo eh, igihe ntibashobora kujya muri icyo kibazo kandi iyo raporo yaba yasohotse mu mwaka ushize mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ugitangira Bavuga ko- urumva ko imibare urebye imibare yabo usanga eh, urebye n'igihe gishize ushobora gusanga ko iyo mibare yabo ahubwo iri hejuru y'iyo twe twabajije kubona Donc, ibyo rero ni ibyo ibyo by'amaraporo byo eh, ntabwo biterwa n'uwayikoze biterwa n'aho bavanye info- ba- bavanye a- amakuru ariko akenshi iyo bavanye mu ma- muri mu makuru eh, muri leta amakuru ah, muri leta usanga bitari byo nabyo nabyo twavu- twavuze bati impamvu bitazwi no- bitazwi ni uko leta y'u rwanda ishaka gukomeza kugaragaza ko ari igihugu cyateye imbere abaturage bateye imbere nibyo nibyo bishaka ko bigaragara hanze noneho ugasanga no mu mibare imibare imwe isohoka itari yo none se niba muvuga ko iyo mibare itangazwa muri raporo tuvuge nk'iza banki y'isi yose ikigega mpuzamahanga cy'imari n'indi miryango cyangwa se ibigo bikomeye byo ku isi bitakwizerwa mwe iyi mibare mutanga n'ibyo muvuga ko bigaragara ko mu rwanda hari inzara cyangwa iterwa n'ingamba za leta mu by'ubuhinzi mwe mubona ko imibare yanyu abantu bayizera bate I- imibare yacu ba- kuko tubaha uburyo bakongera bakongera bakareba mu- uburyo imibare twe twayibonye twa bamwe twatangiye kuvugana nabo hari abo twakoranye inama eh, umu- ejo ejo hashize ari nabo tuzakorera inama ejo ha- hazaza n'imiryango itanga itanga imfashanyo bari kureba ati biriya bintu mwabibonye gute Mutu- turi kubereka yuko bisho- bashobora kugenda byonyine bakabara umubare w'abanyarwanda binjira mu bugande barangiza bakajya cyangwa bakajya gushaka muri biriya bice bakajya gutembera muri biriya bice bonyine bakagenda bareba uko ikibazo ukuntu kimeze ibyo gihe rero turizera ko bamara kubibona koko icyo kibazo gihari bazagenda ah, bagatabara eh, bagatabara abanyarwanda kuko muratabariza abanyarwanda kuri iyo kibazo cy'inzara ariko hari amaraporo leta y'u rwanda yagiye itangaza ivuga ko hari igihe abaturage ubwabo badashyira mu bikorwa nk'uko biteganijwe ingamba leta ibabwiriza gukurikiza kugira ngo biteze imbere mwe uruhare musanga umuturage ubwe ashobora kuba yagira ku kibazo cy'inzara ni uruhe mu- uruhare rwe ni urwo ku- kugira ngo abashe ahinge a- a- ashake atere imbere cyangwa abwire ubuyobozi ikintu kitagenda ikibazo cyo mu rwanda rero ni uko ah, ubuyobozi buzana buha abaturage ibyo bagomba gukora abaturage bakabikora Ah, n'iyo bitagenze neza u- leta ntibihindure abaturage bo icyo barushaho gukora kubera kubera ko nta bwisanzure buhari aho kugira ngo abaturage aho kugira ngo bajye kubwira leta ibyo bidasha- bidashaka kumva cyangwa bishobora kubatera ibibazo bagahitamo kwigendera ubu ubwo uruhare rero rwabo ubundi rwagombye kubwira ubutegetsi ko ibintu bitagenda ko bagombye kubareka cyangwa ba- ba- byagombye guhinduka guhinduka ariko akenshi ntabwo na- ntabwo biba ni nacyo twasabye na leta y'u rwanda yuko yareka abantu baga- bakisanzura bakayibwira ibintu bitagenda kugira ngo nayo irebe ko yahindura imigambi kuko iyo migambi ntabwo iri gufasha eh, uko bigaragara ntabwo iri gufasha abanyarwanda ahubwo iri kubica ikindi kintu gitangaje ni uko muri icyo kibazo mwari mwambaje bwa mbere cya- kijyanye ni- ni- n'izuba ryabaye muri kariya gace mu burasirazuba bwa afurika hano mu bihugu by'i- mu bihugu by'i buraya mu bwongereza mu bufaransa imiryango myinshi yarahagaritse kugira ngo ijye gutanga ibiryo muri kariya gace ariko mu bihugu hari muri iyo porogaramu kampani yo kugira ngo iri gusaba abaturage ba- b'abanyaburaya ngo batange amafaranga bagure ibiryo babashyire muri ibyo bihugu bigomba kuzafashwa u rwanda ntabwo rurimo u rwanda Kubera ntabwo iki?
rwatangaje ko kubera iki u ntabwo rwanda rurimo rutarimo kubera yuko kuko kubera ko ibyo bihugu bindi byaravuze bati nyaboneka tumerewe nabi mudufashe n'ibihugu bifite ubukungu buruta u rwanda nka kenya cyangwa ubugande barasabye bati nyaboneka mudufashe dufite ikibazo cy'inzara twe dufite ariko u rwanda rwo kubera ko eh, rwihagazeho ntabwo rwa- ntabwo rwabashije ntabwo rwa- ruri muri abo bantu bagomba gufatwa n'iyo porogaramu bari bari guhamagara ngo yitwa east east african famine appeal fund So, u rwanda ntabwo rurimo icyo rero turi gushaka ku ku- gu- guhura n'iyo miryango twababwira ati n'u rwanda murushyiremo kubera bino zino mpamvu izi izi- izi ngizi twabashije kubona murebe ukuntu mushyiramo u rwanda mufashe abanyarwanda Mm.
Atari- ari atari abo mu rwanda gusa ariko n'aba- n'abari mu nkambi n'ibyo bihugu by'abacumbikiye n'abagiye gushaka ubuzima hanze nabo mubafashe Mm.
mwe muratangaza iyi mibare n'ibyifuzo mushyize hanze ariko muri hanze y'igihugu tuvuge ku buryo bwihuse niba ari ugutabara abaturage kuko bivuga ko barimo kwicwa n'inzara ni ngombwa ko hajyaho ingamba zihuse zatuma eh, baticwa cyangwa se badakomeza kuzahazwa n'icyo kibazo icyihuta mwumva mwasaba ku ruhande rumwe leta y'u rwanda noneho ku rundi ruhande umuturage urebwa n'iki kibazo ni iki mwatubwira ku- kuri leta y'u rwanda isa icyo twayisaba ni ukugira ngo ireke ireke imiryango ibintu byihutirwa ireke imiryango uh, ya- ya- ya- ifasha imiryango ifasha i- i- ku- ku bantu batishoboye cyane cyane ku kibazo cy'inzara ize irebe icyo kibazo ukuntu kimeze ire- ba- bareke bakore mu bwisanzure bazanire ibiryo abaturage banya- abanyarwanda bashonje bamerewe nabi ubu ngubu icyo ni cyo kibazo cy'ububazo gikenewe ubu ngubu ku mutura- ku baturage umuturage w'umunyarwanda nabo na- nabo bagerageze uburyo bushoboye kose ntabwo biba byoroshye babwire berekane ko icyo kibazo gihari babwire leta bahaguruke ari benshi babwire leta batakambe leta nayo batakambirize hanze hanyuma mukumva ko izo ngamba n'iyo mikorere ikurikije nk'uko mubivuga ariko izuba rigakomeza kuva ikibazo cy'inzira muva cyakemurwa cyangwa se ikibazo nyamukuru ni ni uruzuba rwibasiye akarere kose ka afurika y'uburasirazuba n'ahandi ku isi ikibazo cy'izuba cyo kirahari ariko ikibazo ntabwo ikibazo cy'inzara cya- ntabwo cyagera nk'ahantu kiri ntabwo cyishobora kujya ntabwo cyagera ibyo ngibyo kibazo cya politiki z'ubuhinzi za gahunda z'ubuhinzi ejo ntabwo ari ibintu bibi byahita bis- bi- bizana umusaruro ni gahunda z'igihe kirekire ariko icyo kibazo cy'inzara icyo kibazo cy'izuba nacyo kirahari ariko ntabwo ari cyo kibazo gikomeye nyamukuru ari ikibazo cya politiki y'ubuhinzi nicyo giko- gikomeye nyamukuru kiri mu kiragihugu mukumva ari ikibazo cyagombye guhagurukirwa na leta y'u rwanda ubwayo cyane igahindura iyo politiki y'ubuhinzi mu- ku buryo mu myaka iri imbere eh, nuko abaturage bazi u- ubutaka bwabo bazi ibihingwa byabo aho i- iganire n'abaturage abaturage bakavuga uko babibona na leta nayo ikaba- ikabafasha n'imbuto eh, no kubashakira amasoko mu myaka iri imbere icyo kibazo cyaba kimaze eh, gukemuka bidakozwe se nk'uko bwana mugenzi mubiteganya cyangwa se mubisaba murumva ingaruka zagera ku ruhe rwego ingaruka hari abantu inzara izakomeza yica abantu abanyarwanda benshi bazakomeza bave mu gi- bave mu gihugu bagende hanze abandi bantu bakomeze zikareka abana abana bato cyane cyane nibo abenshi umubare w'abana bapfa bakiri ba- bataragira imyaka itanu ziyongera n'abanyarwanda bagende ku buryo hari hari ibice muzaza abanyarwanda mu myaka umwaka umwe cyangwa ibiri iri imbere muzasanga ari yarahindutse nka shyamba nk'ibihuru abantu barigenda ndabashimiye cyane bwana rone mugenzi ni umwe mu bayobozi b'uyu muryango utagengwa na leta global campaign for rwandans human rights ukorera i Londres mu bwongereza watangaje raporo ku kibazo cy'inzara mu rwanda nongeye kubashimira wowe etienne karekezi na bwana rene mugenzi kuri icyo kiganiro kuri raporo yiswe nzaramba igaruka ku bibazo by'inzara n'uruzuba mu karere ka afurika y'uburasirazuba by'umwihariko ku rwanda tumaze kumva no gusoma ibivugwa n'uwo muryango uharanira uburenganzira bw'abanyarwanda muri raporo yise nzaramba twashatse kumenya icyo ubutegetsi bw'u rwanda bubivugaho ku murongo wa telefone madame louise mushikiwabo umuvugizi wa guverinoma icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda ntiyitabye tuvugana na bwana radisilas ngendahimana umuvugizi wa minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yadutsembeye ko ntacyo bashobora kubivugaho barafata ibyanditswe byose nk'impapuro mpimbano buri wese yakwandika bityo ko leta idashobora gusubiza ku cyo bita turagiti twahisemo rero kwegera bamwe mu baturage muri tumwe mu turere nzaramba igarukwaho reka duhere mu murenge wa nyanza mu karere ka gisagara mu majyepfo y'u rwanda tubaha ijambo inzara rero ntisanzwe iri kuri buri wese nta bijumba bihari nta myumbati ihari n'ibishyimbo ni ugutoragura ahangaha turi mu mudugudu wa kabakene mu murenge wa nyanza mu karere ka gisagara mu majyepfo y'u rwanda bikaba byaratewe n'iki rero urebye imyumbati turayihinga imyumbati twa- tugasanga imyumbati yarabotse ubwo rero ibijumba nabyo imigozi irasara ni ukuvuga ngo inaha ni inzara gusa ihibereye nta kindi uri umugabo mu rugo w'abana bangahe ngewe abana afite bamwe baragiye baba mu mutara niho bari sigaranye n'umwana umwe wiga w'umuhungu n'akandi kana gatoya gahari ubwo rero nyine kugira ngo turye inaha ngaha ni ukuba waguze nk'ikiro kibi kiri kuri magana atanu nicyo kidutunze mbega nta kindi ubwo nibazaga nti umukozi wa nyakabyizi akorera amafaranga angahe ku munsi ye umukozi wa nyakabyizi rero inaha akorera amafaranga magana atandatu ariko magana atandatu burumva ni nk'ikiro kimwe cy'ifu nta kindi kintu yanagura no mu isoko uretse icyo kiro cy'ifu n'ubuzima mumazemo igihe kingana iki yewe ubirebye tumaze nk'igihe kinini ko mbona se turahinga iyo myumbati igasara nta kindi kintu mbona ki- dufite urabona inaha ngaha nta bitoki bihaba ibitoki byaturukaga i burundi i burundi rero ubu ngubu kugira ngo umurundi yambuke biragoye kugira ngo agere inaha ngaha nawe abaciye mu bintu bikomeye kuko yambutse abarundi baramufata bakamuhuragura bakamumerera nabi yambuka yihishe ntabwo mujya musaba ubutegetsi se bukabafasha ubutegetsi se bwadufasha ubu ngubu ibyisabiriza ngo byararangiye nta muntu ugisabiriza oya umuntu aguma aho ngaho nyine nta kundi niwo muco babatoje ko utashobora kuvuga ikibazo ushobora kuba ufite ukavuga uti ndashonje none reka njya gusabiriza oya ndumva ibyo ngibyo bata- batanabigukundira ahubwo ugiye no gusabiriza baranakukubita bakubwira ugiye ku murenge se ukababwira ikibazo ufite ntabwo bashobora kugufasha ikibazo cy'inzara cyo baranakizi ntiwakwirirwa uvuga ngo ugiye ku murenge kuko iyo yageze mu isoko akabona nta bijumba bihari akabona nta mwumbati ahari akabona nta bishyimbo bihari yakagombye kumenya ko ubu abaturage be bashonje kutugira inama rero batugira inama kuko bati mushobora guhinga imyumbati mugahinga ibijumba ubuho baranabitwemereye imbere bari baratubujije no guhinga ibijumba batubwira ngo ntiduhinge ibigori ibigori rero burya ni umwaka ushaka imvura iyo habuze imvura nk'ubu nk'ibigori bari barateye byose byarumye ntibyeze ubwo rero noneho batwemereye guhinga ibijumba ariko ikibazo nta migozi reka tujye kuri iyo gahunda y'igihingwa kimwe Yego.
baravuze ngo muhinge ibigori byabahaye umusaruro byagenze bite burya cyane cyane kugira ngo imyaka yere biterwa n'ijuru ryabaye ryiza ntabwo rero ijuru ryagiye riba ryiza habayeho ko duhinga ibigori koko cyane ndetse dushyizeho umurego ariko imvura irabura mu birere nuko bya bigori byahise bipfa ni nayo nzara cyane cyane ubu birebye dufite tugereranyirize ubwo buzima bwa mbere bataravuga ngo muhinge igihingwa kimwe na nyuma y'uko mwagihinze Eh, mbere bataraba ngo duhinge igihingwa kimwe twahingaga ibijumba mu duhaga eh, tukabona intunze ibijumba ariko bavuze bati mu- ibijumba mu kubihagarika mugahinga ibigori twase twitabira ibigori eh, ndetse bagenda bakata no mu tubande eh, ukuntu umuntu azajya ahinga ibigori hanyuma ibwo ibijumba byo byari bibaye nk'ibivuyeho duhita duhinga ibigori byakomeje bigenda buke buke kubera ko imvura yakomeje iba nkeya ubu rero ibyo twahinze byara- byaragiye bya bigori rero bivuyeho ubu twihagarariye vide ya migozi nayo tw- twagendaga tubeshyabeshya umuntu akad- akadukungika ahantu natwo twarasaze mbese ubwo bibaye ngombwa ko batanga imfashanyo z'ibiribwa murabikeneye niba nkumva neza
imfashanyo z'ibiribwa kabisa zibonetse baba babaye nk'abadutera inkunga kugira ngo wenda dutegereze igihe kindi cy'imvura izongera kugwa ariko kuva noneho nta nkunga yaboneka eh, ngo bigenda babe badufasha kuri iri zuba rigiye kuza noneho ndumva bya bizunyuka bizunyuka tuzayishira pe nta kundi rwose
mvugane n'uyu mugenzi wawe nanone uraho muze muraho neza cyane cyangwa ntabwo ushaje ni imibereho Eh, ni imibereho nyine ntabwo bwari ubusaza bwa cyane imyaka mirongo ine n'ingahe ntabwo yari ubusaza ni ibihe bibi nuko se navuganaga na mugenzi wawe Eh.
imibereho inaha ihagaze ite imibereho y'ino rero imibereho y'ino nta kigenda kubera ko imyaka imaze kudushiraho murabona iyo nzara yaratewe n'iki inzara ikintu cyagiye kiyizana ibihe by'ibirere byagiye biba bibi kandi nanone hariya byo guhinga ibigori yego ibigori ni byiza ariko tumaze gucika ku bijumba ahanini ni inzara ahanini itereye tubwira ukuntu byagendaga mbere mbere mbere ibintu bikigira n'ibihe by'ikirere bikiri byiza wahingaga ibijumba ugahinga imyumbati ugahinga ibyo bishyimbo ugasanga biradufashije kuko bya bishyimbo iyo byeraga waba ufite ibijumba ukaba ufite imyumbati noneho ukagerekaho nimba nari guteka nka- nk'ikiro cy'ibishyimbo ngafata ibijumba cyangwa imyumbati icyo gihe abana bakarya bagahembuka none ubu rero ntibikiriho twagiye twumva hirya no hino mu turere dutandukanye by'inzara bibananira bagasuhuka hari imiryango inaha yasuhutse byagenze bite babona imibereho y'inari mike bamwe bakagenda ba- bikura bagenda nka iwacu barimo rwose bamaze kujya bagenda bagiye ahehe bamwe barajya ngo bugande bose ni ukugenda nyine bataragize Ah, hari imiryango ufite waba uzi yagiye cye nk'abanjye bamaze kugenda numva bari benshi hari mukuru wanjye umwe na murumuna wanjye b'abahungu abo ni babiri na bashiki banjye ba bane nawe urateganya ko hatagize igihinduka wagenda byagenda bite ububasha bwo kugenda ari bwo bunani afite abo bana bangana gutyo gusa abo bana ni abapakiza iki nafata inzira ngo nibajye mu nzira nicyo kibazo nyine iyo ngize tombora nkabona aho nkorera nka magana atandatu dore ko ino bakorera magana atandatu ndagenda nkagura icyo kiro bakarya nuko niyo mibereho yacu aba bavandimwe bawe basuhutse muravugana umenya amakuru yabo Eh, turavugana ba- na- nanyaruka bakaza kusura nka mukuru wanjye rwose nk'ejo bundi yaraje ahubwo aratangara nambonye ati "Nu- rwose ko mbona washaje Eh, wabaho umusaza rukukuri Eh, n'abamubonye banje bakavuga ati reka da ahubwo umukuru ni wowe ntoya
ikibazo nabajije mugenzi wawe bibaye ngombwa ko haboneka imfashanyo y'ibiribwa umuntu yavuga ko ikenewe hano igisagara bimeze bite yewe irakenewe pe irakenewe rwose dore nk'ubu nguhe n'urugero rworoshye dore nk'aha ni nyaruteja ni mu isoko niyo wacamo ukareba uko ibintu birimo bigurwa wabona ko bigoye aho ngaho uravuga iki byarabuze cyangwa habuze amafaranga byarabuze byo ibiribwa byarabuze nyambona rimwe na rimwe umukuru w'igihugu yasuye abaturage bamugezaho ibibazo iki kibazo wakiguha ngo uhagarare imbere ya perezida kagame wakimubwira ikibazo cy'inzara se nabura kukimubwira kandi eh, kimbangamiye Eh, ntakivuga rwose mfite ubu- uburenganzira ntakivuga kuko kirambangamiye
turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa ari i kigali mu rwanda namwe abakomeje kutwumva twongeye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo